Iri ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya nk'uko mubimenyereye gushimikira cyane cyane ku Burundi. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo na Alphonse Ndayikengurukiye.
mu ngingo ya mirongo icyenda y'ibwirizwa nshingiro seni igizwe n'abantu abashingane n'abapfasoni batanu kandi hagwiza kuba harimo abashingantaye n'abapfasoni
uwo ni domisien ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu mu burundi iyi nkuru turayigarukako dutangurire ku makuru twabateguriye umugwi w'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi byagabishije igihugu cy'uburusiya uno munsi kuwa mbere ko bizokomeza ibihano mu by'ubutunzi kuri icyo gihugu kiretse abategetsi b'uburusiya bashize neza mu ngiro amasezerano yo guhagarika ingwano mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine hagati y'abagwanya ubutegetsi bashigikiye uburusiya n'inteko z'igihugu cya Ukraine perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko hari ukumvikana gukomeye ku byerekeye kubandanya kuremera uburusiya ku ruhara rwabwo mu ngwano mu gihugu cya Ukraine n'ingingo y'uburusiya yo kwigarurira ikigobe c'intara ya Crimea mu mwaka uheze perezida Obama yatangaje ko ikibazo kuri perezida w'uburusiya Vladimir Putin ari ukumenya nimba ashaka kubandanya gusambura ubutunzi bw'igihugu ciwe canke mu kubandanya gushigikira abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine bashigikiye uburusiya canke kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cya Ukraine Perezida Putin ntiyatumiwe mu nama y'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi umwaka ugira kabiri wikwirikiranya kubera uruhara rw'Uburusiya mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine uruhara Uburusiya bwahakanye
mu gihugu cya Maroc hariko harabera inama yo kumvikanisha amashami abiri y'abapfu ubutegetsi muri Libya mu Rwandikije hamwe mpuzamakungoni rihagarariye ibyo biganiro ryashize ahabona risaba ko hoshingwa leta ihuriyemo imigwi yose hagashingwa n'itegeko shingiro rishasha ryoca ryisungwa mu gutunganya amatora iryo tegeko shingiro rimaze kwemerwa muri urwo rwandiko ishyirahamwe mpuzamakungu oni rirasaba imirwi yose ko yoshira imbere cyane cyane inyungu za libiya rugata ko rukibutsa ko atanyinshi ishobora kuboneka biciye mu ngwano ruti umuti uri mu mibonano ya politike twobutsa yuko iyo mishamirano yatanguye inyuma yaho uwahoze atwara icyo gihugu Muammar El Gaddafi yakuriwe ku butegetsi agaca yicwa hari mu bihumbi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kuva icyo gihe haciye haduka ishami rirwanya leta ishyigikiwe n'amakungu rikayigwanya riri inyuma y'umurwa mukuru Tripoli kandi rikaba rishigikiwe na ya mirwi yitwa Islamic State Group
radiyo ijwi rya amerika i washington dc perezida wa amerika barack obama yatangaje ko yishimiye urugamba rwo kurwanya umugwi islamic state akaba yamenyesheje ko leta zunze ubumwe za amerika zizokongereza imfashanyo igenewe inteko z'igihugu cya iraq mu rugamba rwo kurwanya umugwi islamic state igihe yabonana uno munsi wa mbere n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya iraq haide al abadi ku ruhande rw'inama y'ibihugu indwi bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi mu gihugu cy'ubudagi perezida obama yatangaje ko bagize intambwe ngo yamara kandi harabaye ibibazo ngo yamara umugwi Islamic State uzotuzwa mu gihugu cya Iraq kandi uzorohera gutsindwa impera n'imperuka ibiganiro bibaye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Haide al Abadi asabye abagize urunani ruyobowe na Amerika gufasha kurushiriza abategetsi ba Amerika n'Ubufaransa bavuga ko igihugu cya Iraq cagize intambwe ngo yamara ibindi bikoresho no kumenyereza inteko birakenewe kugira bihinguva inteko za Iraq mu bitero bigenewe gusubira gufata ubutaka bwigaruriwe n'abagwanyi b'umugwi Islamic State ku munsi w'Imana inteko z'igihugu cya Iraq zaragize intambwe mu gisagara cya Baij igisagara kirimwo ihinguriro ry'ibitoro abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe ubugira kabiri mu ntango z'uyu mwaka
kuri uyu munsi wa mbere isharamwe mpuzamakungoni ryasohoye icegeranyo gisigura neza ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu muri Eritrea ibyo rero ngo byaratumye abanya Eritrea benshi bahunga igihugu uyo murwi ariyo komisiyo w'ishirahamwe mpuzamakungoni urasaba amakungu ko yofasha cyane abanyaritreya mu migambi y'iterambere muri uyo murwi wawoni uyo murwi wawoni nawe nyene wagiriza ko Eritrea harimo harimo ko leta igomba kwinjira bimwe birengeje mu buzima bw'abanyagihugu bituma abanya Eritrea bama batewe n'u- batekewe n'ubwoba harimo kandi gucunga bimwe birengeje abashaka guhunga canke gusohoka igihugu bakanabarasa kugira ngo babuze kurenga imbibe abagerezwa cyane ayo mabi ni perezida wa Eritrea minisitiri wo kumenyesha amakuru ubutungane no kwivuna abansi igisoda ca Eritrea hamwe rero n'umugambwe Fro- Front for Justice and Democracy nta muntu n'umwe ari kuriwe kugira icyo avuze ku byo leta iri kwirakora uwahutse kurukura mu kanwa nawe agaca atabwa mu mu mvuto canke akanurikwa mu ku nguvu gukorera mu makambi sheila keith ruth umwanditsi muri uyo murwi ugizwe n'abantu batatu ahamagarira amakungu gufasha kugira ngo bazibire ico- ico yise igihengeri mu gisata c'ubutungane ati akadodoberezo gufungira abantu ubusa no kubafungira ahantu hatazwi gukubagura no guhonyanga agateka kazina muntu ivyo bitegerezwa guhagarara
perezida w'igihugu cya yemen abdu rabu mansur hadi yatangaje uno munsi ku wa mbere ko ibiganiro bihagarikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu byari bitegekanijwe gutangura ku munsi w'imana mu gisagara cya geneve ngo ntizo- ntibizoba birimwo ivyerekeye gusubiza hamwe n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti bamwirukanye mu gihugu mu ntango z'uyu mwaka mu byo yatangaje byashikirijwe na televiziyo Al Arabiya Abdurabu Mansur Hadi yatangaje ko hazoganirwa gusa ivyerekeye gushira mu ngiro ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza umutekano ku isi yemejwe mu kwezi kwa kane isaba abagwanya ubutegetsi b'abahuti kuva mu bice bafashe no guhagarika ikoreshwa ry'ubwicanyi atabibanje gusabwa umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yatangaje ko iv- yatangije ivyo biganiro ku munsi wa gatandatu mu kuvuga ko impande zose zotegerezwa kuja muri ivyo biganiro atabibanje gusabwa radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu burundi seni wifuza ko amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka yoba igenekerezo rya mirongo irindwi na gatandatu z'uku kwezi kwa gatandatu ayo mukuru w'igihugu akaba itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi itariki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kw'indwi naho akaba ay'abakenguza amateka ico gikorwa co kumvikana ingene amatariki y'amatora mashasha ricitabwe na bamwe mu migambwe itavuga rumwe na- n'ubutegetsi bakavuga ko umugwiseni atawubasha ufise bwo gutuma ko kubatuma ko kubera udakwiye ni inkuru ya Tabita Mukamusoni Premièrement, la date du 26 juin 2015 est techniquement proposée pour l'élection des députés et des conseils communaux. Deuxièmement, la date du 15 juillet 2015 est suggérée pour la tenue de l'élection présidentielle. Troisièmement et enfin, l'élection des sénateurs est projetée vers le 24 juillet 2015.
uwo ni petero karavenda yicariye arongoye umugwiseni avuga ko amatariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kwa gatandatu hoba amatora y'abajenama b'amakomine itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi hakaba amatora y'umukuru w'igihugu itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'indwi nyene hagaca haba amatora y'abakenguza amateka abari aho bavyumvikanye ko ariko ico gikorwa cakozwe hari abaserukira ibihugu vyabo n'imwe mu migambwe yemewe n'ubutegetsi nka iprona irongowe n'umupfasoni konsilia nibigira na fnl irongowe na jacke bigirimana n'iyindi migambwe imwe imwe nayo imigambwe isanzwe izwi ko itavuga rumwe n'ubutegetsi yanse kuja mu matora ikanavuga ko itemera ikindi kiringo ca perezida nkuru nziza n'abanywanyi bayo ubu bari mu mabarabara biyamiriza ko perezida nkuru nziza yosubira kwitoza ntiyari yitavye iyo nama abarongoye iyo migambwe bavuga ko icabatumye batitaba iyo nama ari uko umugwiseni udafise uburenganzira bwo kubahamagaza kuko ngo niwikwiye frederiko bamvuga inyumvira icegera c'uwurongoye umugambwe sawanyafrodebu avuga ko izina ry'abo batavuga rumwe na leta yambwiye ko seni idashobora gutuma ko inama n'imwe mu gihe abakenyezi badaserukiwe n'abari mu bwoko bw'abatutsi badaserukiwe mu ngingo ya mirongo icenda y'ibwirizwa nshingiro seni igizwe eh, n'abantu eh, abashingane n'abapfasoni batanu kandi habwiza kuba harimwo abashingantahe n'abapfasoni kandi habwiza kuba harimwo ubwoko bwose rero ubu rero hariho babiri bagiye ni ukuvuga hasigaye batatu abasigaye bata- batatu basigaye ni abagabo gusa abagabo ba- abo batatu basigaye ni abahutu gusa ni ukuvuga abo bantu eh, iyo nama iyo iyo seni ntikiriho kuko ibwirizwa nshingiro ntirivuga batatu rivuga batanu bonero batarabasubiriza eh, iyo ntibikiriho kuko ntibikwije amategeko avugwa mu nama mu- mu- mu bwirizwa nshingiro naje gutuma rero igihe mu- udakwiye ubu utariho ntushobora guhamagara abantu ngo mugire icyo muvuganye Frederico Wamvuga inyumvira asaba ahubwo ko umukuru w'igihugu ari we yarakwiye gutuma ko abanyepolitike bakarabira hamwe uko ingorane ziri mu gihugu zohava kuko ngo niwe munyepolitike wa mbere iyo nama n'abo mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike yahamagaje imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkurunziza ntibari bayitavye aho ni mu gihe izo mpande arizo zatumye hasabwa ibiganiro kuko zavuze yuko zitemera uko ibikorwa vy'amatora biriko biragenda i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
mwadutunga rero eh, twavuze ko yari eh, Domitien Ndayizeye yahoze ari president yamara yari eh, Frederic bamvuga inyumvira icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu tukivuga kuri iyi nkuru y'ikirangamisi c'amatora c'umugwi Seni mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Prosper Ntagwamiye umuvugizi w'urwego Seni Eh, murakoze kumbaza ico kibazo nivyo mu kanya gaheze umugwiseni uhejeje gushira habona ikirangamisi gishasha gifatiye ku vyasabwe muribuka ko mu misi yeze abakuru b'igihugu bo muri aka karere bari basabwe ko amatora yokunguruzwa ndetse n'abanyepolitiki b'abarundi barabisaba none twaciye dufatira kuri ivyo hari ikirangamisi twatanze ni ukuvuga amatora y'abajenama b'amakomine n'abashingamateka twasabye ko coba kw'igenekezo ya mirongo ibiri na gatandatu z'uku kwezi hanyuma amatora y'umukuru w'igihugu akaba itariki cumi na zitanu z'ukwindwi hanyuma amatora y'abakenguzamateka akaba itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'indwi mugabo murazi izo naho hari ikirangamisi dutanze eh, hari itegeko ry'umukuru w'igihugu rishyira mu ngiro ri- rituma rijya mu ngiro ni ukuvuga hacaba itegeko ry'umukuru w'igihugu ryemeza amatariki mu gihe n'abanyepolitiki baba bikengurutse iryo tegeko rizoterwa ko igikumu ryari ndabona akanya ko gutunganya amatora atari karekare cyane ivyo ntidushobora kubimenya kuko twebwe ico twakoze twakoze akazi k'ubuhinga hama bica mu nzira bara bicamwo ariko nibaza ari biterwa ku mukondo twibaza ko bitazoteba cane iminsi dusigaranye si myinshi Eh, abategetsi bahuriye Dar es Salaam bari basavye ko mwotanga eh, eka Burundi bwotanga ikiringo c'ukwezi n'iminsi mirongo itatu ico kiringo mushikirije ni kigufi umuntu yihweje ikiringo cari casabwe aho muhavuga ko iki?
ivyasabwe burya vyari bibiri nuko abantu rimwe rimwe babisoma igice barasaba yuko nibura ibiri twokongereza iminsi mirongo ine n'itanu bakongera bagasaba yuko ibyo twokongereza vyose twogerageza kubahiriza ibiziringo vy'inzego zatowe mu bihumbi bibiri na cumi nobibutsa rero yuko nk'abaje nama b'amakomine ari bo batora abasitanteri bakongera bagatora abakenguza amateka ikiringo cabo zohera itariki umunani z'ukwezi kw'indwi urumva rero eh, nico twakirabiye ko kugira ngo ibiringo vy'inzego zatowe mu bihumbi bibiri na cumi ibiringo vyazo vyubahirizwe tugeza kuba twashyizeho inama za komine itariki umunani z'ukwezi kw'indwi ahubwo murumva ko dusa n'abacerewe ariko nibo za politike tugezemo itora ry'umukuru w'igihugu naryo uharuye itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi uharuye kuva itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu ni iminsi mirongo ine n'itanu nk'uko yasabwe Eh, abatavuga rumwe na leta bashobora kuba batari bitavye ivyo bikorwa igihe mwabishikiriza ivyo mubiha insiguro nke nta siguro nubaha ubwo mwababaza ibituma bataje ico bikoze ico twari twabatumiye ariko nubwo bataje inkuru yo bayumvise turindiriye kumva nabo ico bayivuze ko Eh, Prosper ntaho rwamiye umuvugizi eh, w'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye murakoze gushima Eh, turashimiye eh, Frederic Nkundikije na Prosper Ntagwamiye
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya vya amerika radiyo yanyu
ibujumbura isoko rya kinindo ryari rihiye mu gihande cyose kidandarizwamo amavuta n'imfungurwa harimo umuceri abajejwe umutekano bavuga ko bamaze guta- gutangura amatohoza ngo bamenye icyatumye umuriro waduka muri iryo soko Aba- abadandaza bahaburiye ibyabo bo bemeza yuko bari bamaze igihe baronka amakuru yuko iryo soko rishobora guturirwa umwanya n'umwanya iyi nkuru twayiteguriwe n'umumenyesha wacu n'umumenyesha makuru wacu Diane Ninahazwe imiceri yonyine yari ngaha mabiba ko byasa kutsima n'imiceri byo imiceri n'ubufu y'amakota amaganya ni menshi ku badandaza baburiye utwabo mu isoko ya kinindo yarayihiye mu gihande cadandarizwamo ibiharage imiceri amavuta n'inzoga ico gihande cahiye carimwo amazu akorerwamo ubudandaji arenga ijana muri iyo harimwo n'amazu y'uburiro abasanzwe bararira iyo soko bavuga yuko badatahura ahazananye uwo muriro kuko wadutse mu masaa sita z'ijoro igihe atagikorwa na kimwe kiba kiriko kirangurirwa muri iyo soko kandi n'umuyaga nkuba wari wacitse wari umuriro mwinshi natwe twabonye byaka batubyuye aho turyamye ngo byuka ngo muriko murisinziriza ngo kandi inzu ya vesi iriko irasha ca turavyuka nyene abantu barakoma induru zirasha hariya hose ziguma zisha baca ba telefona kizimyamwoto ica irazima iravomera biranka rero izi zose zica zirafatwa n'iza hariya zirafatwa igihe twashika muri iyo soko ya kinindo hari hacibonekeza umwotsi w'ibisigarira vy'utuzu twahiye bamwe mu badandaza amamatera bagerageza kuyimura
uwo musore nyine kunaga ishinga ryanyu
abadandaza imiceri n'ibiharage bo bariko begeranya ibisigarira vy'amabati baraba ko hari uwo kwemera kubibagurira
utwo tubati ndiko ndatudandaza kuganda yuko ntunakuramo na makenke mugabo kugeza isa bariko barampa ibihumbi mirongo ibiri ikibabaza abadandaza baburiye utwabo mu isoko yo mu kinindo nuko abenshi muri bo ngo bariko bakorera ku madeni basavye inyuma y'aho isoko nkuru ya bujumbura ihiriye muri ville nari mpanze ntaco ngifise hahiriyeyo ibintu ariko ngeze ngaha nariyungunganye ndagura hanyuma ndubaka umuntu yaragurishije utuntu two mu nzu kugira ngo umuntu ab- aronke ico umwana arya aronke ukuntu abaho umuntu araza ariyungunganiriza ngaha arakora ivyo atahora akora ni umubabaro ntangere twagiye mw'ibarabara aha abana bacu mwari tugiye kupfa n'abana twese n'ubukene buri mu burundi bubona ubu tugiye kujayo ahantu turaharereye imfuvyi tuzodandariza kuri iri zuba nyene iri aho umuntu aburiye nihagandarira umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye yamenyesheje ijwi rya Amerika ko mu matohoza amaze gutangura babona ko uyo muriro woba wavuye ku mavuta y'amamesa adandarizwa muri ico gice cahiye ariko abadandaza bemeza ko hari haheze imisi batoye muri iryo soko impapuro zidasinye bita tract zibagabisha zibasaba guhungisha utwabo ubupapuro bwatakaye hanyuma kuri pave ngaho inyuma aha umva twarabusomye tubisomye hanyuma twifata ko ari nk'igihuha hari handitse ko bakebura isoko yo ngaha mu kinindo na ruvumera yuko abadandaza boshobora gukuraho ibintu byabo ngo ntibaze bahombe nk'uko abandi bahombye mu yandi masoko niko byaba byanditse ko udupapuro duto duto tureture twandikishije imashini bamwe bamwe twarafashe ibintu turabibitsa mu nyuma tubonye indwi ya mbere yavuyemo iya kabiri ntakibaye iya gatatu kongera turabigarukana ukabona ko rero biciye bihura n'isanganya mu gihe abadandaza baburiye utwabo mu soko ya kinindo bafise impungenge yuko batazosubira kuronswa ibibanza vyabo musitaneri wa commune kinindo christine n'akanyana arahumuriza mu bisanzwe ibi bishitse twari twariyumviye kuhatunganya ukundi gusha kugira ngo utu tuzu tw'ibiti tubukureho twubake mu buryo bwa none twubakisha amatafari kuko n'ubu murabona iyo hataba iki gihome cy'amatafari ubundi isoko iba yarahiye tuzoja inama n'ingingo dusubire tuje hamwe n'iyo komite y'isoko mu gutanga ibibanza dusubire tu- tuje hamwe ico gice c'isoko ya kinindo gihiye inyuma y'aho isoko nkuru ya bujumbura ihiriye igatokombera hari mu kwa mbere k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu amasoko yo hagati mu gihugu harimwo igice c'isoko iherereye mu gisagara ca ngozi nayo nyene yarahiye co kimwe n'isoko yo mu kayanza i bujumbura diane ninahazwe ku bw'ijwi rya amerika urakoze diane icuka kibi eh, no kutihanganiranira muri politike biri hagati y'abanywanyi b'imigambwe CNDD FDD na FNL ishami rya Gwasa bikaba byahitanye ubuzima bw'umunyagihugu muri komine Ntega kuri uyu w'Imana uheze indongozi za CNDD FDD zagiriza iza FNL ko arizo barondera hanini n'iza FNL zikavuga uko ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ku mugoroba kuri uwo w'imana hagati y'isaha zitatu n'isaha zine niho umuhisi mushengezi yagandagurwa acumiswe imbugita mu rubavu iryo bara ryabereye ku mutumba mugendo muri komine ntega ni ku birometero nka cumi vy'uruzi akanyaru rugabura uburundi n'u rwanda umugabo ari mu batabaye ubwa mbere tubwira uko yabisanze umuntu yararose turi ko turataha hanyuma tuca turaza guhurura tuzi ko ari bisanzwe tuca dusanga umuntu yamaze gucikana hanyuma abantu bamaze kugwira kubera uwo muntu amaze kuroha tuca dusanga umwe mu bamaze kumwica afise igipanga n'inkoni hanyuma abantu bariyegerana baca baramufata uwo baca ba- ba- baramwicarika tumaze umwanya mutoya mw'abo bantu bamwishe tuca abaca baraza bi- bitororokanira hanyuma baraza bashiye igipanga hejuru hanyuma bamaze kubona abantu bagwiriye ngaho ari benshi baca bariruka ku ruhande rw'indongozi za sende defudede muri komine ntega bemeza ko uwo muhisi yaguye mu mporero ngo kuko harondegwa indongozi z'umugambwe miburo oswald ni cegera c'urongoye sende defudede muri komine ntega uru rupfu musanzwe ni urupfu rwari rusa n'urwari rwarateguwe haciye iminsi kandi uwo muntu yaguye mu mporera z'abandi bari barateguwe kuzokwicwa na cane cane ku bantu basanzwe bahurikiye mu mugambwe twokwita amizero y'abarundi kuko hari amanama menshi yagumye azaraba tukaza twumva batubwira bati ibyo ari byo byose muraba ukuntu mwitwara ahandi hoho hariho abantu bariko barabategurira kuzobagirira nabi ku rundi ruhande oscar nizigiyimana arongoye urunani amizero y'abarundi na fnr ishami rya gwasa mu ntara ya kirundo avuga ko nyabuna ari umugambi abasende defudede bari bakoze wo guhiga buhongo indongozi z'amizero y'abarundi Ba- baba baragize agashavu yuko yari aheruka kwinjira iwacu ikindi no twamenyesha ni uko aho hantu aho byabereye tumaze kuhashika twasanze hariho ibintu byerekana yuko ari ibintu byateguwe kuko ndabise n'ivyegeranyo nari maze kuhakorera byerekana ko hari integuro y'ukuntu bariko barategura urwaruka rw'imbonerakure ko boza gusotora urwaruka rw'iwacu kugira ngo habe amayensida mu gihe babona yuko eh, mu bikorwa tuba tumaze iminsi tuzunguruka mu- mu mitumba babona yuko dufise inguvu kuko bafise ubwoba abajejwe intwaro nabo nyene bemeza ko wari umugambi wateguwe n'amizero y'abarundi wo kugirira nabi zimwe mu ndongozi za sendedefded kuri ivyo oscar nizigiyimana asaba amatohoza atabogamye bamwe mu ndongozi ziri muri ako karere zo mu- mu bigengamizero y'abarundi baciye bahagarikwa agaf- agasakisaki basangwa imuhira kandi baza banakubiswe biramwishikiye ahantu bashikanwe biraboneka yuko byari ibintu bi- biri- biteguwe kuko no gukubitwa umuntu wa mbere yatangura gukubita wasanga ari uwurongoye umugambwe sende david muri komine kandi mw'ako kanya kubona cahashika byumvikana yuko yarazi yarazi ibiriko birahabera ubwo nyene ikintu twosaba ni uko ubutungane bwakora ku bantu bose ntihagire umwana n'ikinono abajeje intwaro bakamenya gutwarira bose ntihagire uruhande begemirako icegera c'uwurongoye umugambwe sendedefded ku ntega abandanya yemeza ko uwashengeye yari umunywanyi wabo asaba abagumya banga kutihora ibyo kuvuga ko yari umunywanyi wabo ibyo twebwe ntitubihamya na gatoya kuko icyo twari tuzi cyo ni uko twe yari umunywanyi w'iwacu dusanzwe dukora turangurana ibikorwa by'umugambwe w'iwacu sendebudede twebwe imbonerakure tuziha impanuro minsi yose zo kwigira ubupfasoni tubahanura kwirinda kugira uwo bagirira nabi kandi vrema baragerageza bakabigendera ahandi iyo batababigendera ibara ryari kuba ryarayiguye umuhanuzi wa musitanteri ajejwe iterambere mu guhumuriza abanyagihugu yabasabye kwihanganiranira mu budasa bwabo yongera abashikiriza n'ingingo bafatiye hamwe n'abarongoye igipolisi n'igisirikare kugira ngo bagarukane umutekano muri ako gace none ngaha ku mugendo turiyemeje muriyemeje abose rimwe ibere ribayagire ko koko mwitwaza ibintu bita- bidafise bidafise ishingiro aho rero nimwikebu bababwiye bati kandi agenda agisubiyemo abantu bajejwe gukizura ni abantu bajejwe umutekano yaba abantu bitwa imbonerakure yaba abantu bitwa mu byuma by'indege ibintu cyo gukizura si cyayo igikorwa cyo gukizura giha- kijejwe abantu bajejwe umutekano abanywanyi cumi na babiri b'urunani amizero y'abarundi nibo bafashwe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza k'ubwo bwicanyi bamwe mu bafunzwe baboneka ko ibikomere n'imiramu y'inkoni bavuga ko bakubiswe n'imbonerakure zaje ziva ku yindi mitumba ivyo icegera c'umukuru w'umugambwe sddfdd akabihakana babiri muri bo bari baremvye cane kuko batashoboye no gufungura ivyo babagemuriye muri komine ntega jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
tukivuga ku bibazo by'uburundi umwe mu badepite b'umugambwe sndd fdd uri ku butegetsi depite eme nkuru nziza yahunze igihugu agahungira mu rwanda avuga ko uwo mugambwe wacitsemo ibice mugenzi wacu asumutakabo yaganiye nawe nyuma y'amezi agera kuri abiri mu burundi hatangiye imyigaragambyo y'abadashyigikiye ko perezida petero nkurunziza yakwiyamamariza manda ya gatatu imyigaragambyo yatumye abarundi batari bake bahunga igihugu cyabo bamwe baza mu rwanda abandi bakajya mu bihugu bituranye n'uburundi kuri ubu mu rwanda hatangiye guhungira na bamwe mu bayobozi mu mpera z'icyumweru gishize mu rwanda hahungiye umudepite ukomoka mu ishyaka rya cndd fdd depite eme nkurunziza wari ukuriye komisiyo ya politike ubutegetsi n'ububanyi n'amahanga mu kiganiro yahaye radiyo ijwi rya amerika yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye ahunga kandi ari umwe mu bagize ishyaka riri ku butegetsi ubu byagaragara yuko ikibazo cya havuye gifata intumbero yindi aho kubica iya politike tubona kiriho gifata intumbero y'amoko ntawe bica iruhande n'ibintu bigaragara twebwe turi hafi twabibona ko hariho disikuru hariho imvugo yo gucanisha nk'abantu no mu nzego mbere zikomakomeye iyo umaze kuzana ibintu nk'ibyo mu nzego z'igisirikare mu nzego z'igipolisi uko abantu abantu barakanye ukabumva abantu bidoga uca ubona ko ibintu biriko birajya mu nzira mbi cyane nka jewe rero mvuga nti ibyo si byo nakurikiye ibyo si byo narondera ibyo si byo twifuza gushika ko uca ubona ko hageze kukuramo akarenge ariko iruhande y'ibyo hari n'iki kibazo kijanye n'aba bakomiseri babiri bari muri seni eh, aho bakinjuriye bakavamwo byaragaragaye yuko hariho intumbero ibyo jewe ndabizi nk'umuntu yari hafi cyane hari intumbero yo kubasubiriza bidaciye amategeko bidaciye amategeko uyu munyapolitiki avuga ko nubwo mu gihugu cye bagenzi be bakwica amategeko perezida akongera akitoreza manda ya gatatu ngo ibi ntibizarangiza ikibazo kiri mu burundi amakungu abatari bake baramaze kuvuga aho bahagaze kuri icyo kibazo cya manda ya gatatu havuka gufata ibihano gufatira ibihano burundi amafaranga yahora aza gufasha mu gihugu ubu ntakiza ava muri abazungu kandi menshi yava iwabo kumbure aho bukera hagiye kubyuka imyigaragambyo y'abakozi nabo ba leta ni ukuvuga amagreve amagreve ashobora kuzoshika hehe ntabyo nzi ejo dushobora gusanga abigisha batahembwe abaganga badahembwe kumbure ejo bishikire mu gisirikare no mu gipolisi hazokurikira iki naho rero mvuga nti ni ukuraba neza twokwizera ko bishobora kuva mu nzira vuba mu gihe ho ibiganiro nyabiganiro abantu baganira ku bikwiye kandi ataguca iruhande depite eme nkuru nziza wo mu ishyaka rya cnddfdd abaye umunyapolitike wa gatatu wo mu nzego wo mu rwego rwo hejuru uhungiye mu rwanda nyuma ya ntimagaritse wari visi perezida w'urukiko rurinda iri tegeko nshinga wageze mu rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ndetse na visi perezida wa komisiyo ishinzwe gutegura amatora nawe uherutse guhungira mu rwanda asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
imbere yo kurangiza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ingingo nkuru zagizwe amakuru twabashikirije umugwi w'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi byagabishije igihugu cy'uburusiya uno munsi kuwa mbere ko bizokomeza ibihano mu by'ubutunzi kuri icyo gihugu kiretse abategetsi b'uburusiya bashize neza mu ngira amasezerano yo guhagarika ingwano mu buseruko bwa ukraine
twamenyesheje kandi ivyerekeye isoko rya Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryarayehiye ni nicegeranyo casohotse gisigura neza ibikore uh, ihotorwa ry'agateka kazi na muntu muri Eritrea Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko yishimiye urugamba rwo kurwanya umugwi Islamic State akaba yamenyesheje ko leta zunze ubumwe za Amerika zizokongereza imfashanyo igenewe inteko z'igihugu ca Iraq mu rugamba rwo kurwanya umugwi Islamic State inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya aha niho bigarukiye uh, kuri mikoro mari kumwe naje fide niyo ngabo na alphonse ndayikengurukiye uwashyize hamwe ibiganiro akaba yari fatuma alimas karara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.